bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane na nina hazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi umuhari mpuzamakungu urwaruka rw'abarundi mouvement international de la jeunesse burundaise watanguje isekeza wise mpozanguhozi isekeza ryugururiwe ababuze ababo ijya myaka yose mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo itandatu n'icenda mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu mirongo icenda n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo nyene tutayisize inyuma uyu ni daniel ngendakumana atwara igisata c'uwo muhari w'urwaruka mu rwanda agaruka ku vy'iryo sekeza idoni idoni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu tubabwira kandi ivy'isoko ry'ahitwa mu gahoromani ni mu gisagara ca kabuga ahari ububiko bw'isoko ry'imyumbati ndetse n'imashini zifashishwa mu gusa iyo mu gusya iyo myumbati hahiye haratokombera ni mu ntango za kino kiganiro hakuno banza nkababwira muri make ko imigambwe itatu ikomeye muri afurika y'epfo yahejeje ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe kuri uno wa gatatu aho abayirongoye bagiye kugabura amajwi mu miliyoni mirongo ibiri na zitandatu z'abanyagihugu batavuga rumwe umugambwe uri ku butegetsi anc n'umugambwe alliance démocrate hamwe na combattant pour la liberté économique bahejeje imyamamazo mu mpera z'indwi iheze johannesburg ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugambwe anc uza imbere y'indi migambwe igera kuri mirongo mirongo ine n'umunani iharanira ubutegetsi uno mwaka uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kandi leta yawo yarezwemwo ivyaha vyo kurya ibiturire birenze urugero umukuru wa anc ariwe perezida w'ubu cyril ramaphosa yaravyemeje ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo avuga ko azohindura umugambwe uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ni alliance démocratique urongowe na msi maiman usaba abanyagihugu gutora baravye ico bamariwe michael cohen yahoze ari umushingwamanza wa perezida wa amerika donald trump kandi akamufasha n'ibindi bijanye n'ubutunzi bwiwe kuno wa mbere niho yatanguye ejo kuwa mbere niho yatanguye igifungo c'imyaka itatu ku vyaha vyo gufasha guha abagore babiri igifukamunwa kugira ngo ntibavuge ivyo bakoranye na perezida imbere y'uko bafata ubutegetsi umugabo w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yarahagarikiwe uburenganzira bwo kuba umushingwamanza wenyene ubwiwe yishikanye mw'ibohero ryo mu gisagara ca outsville muri leta leta ya new york yari amaze imyaka irenga cumi akorera trump igihe ariko ava mu gisagara ca new york cohen yavuze ko igihe azorangiza umunyororo igihugu kizoba gifise abategetsi batarangwa n'urwanko akarenganyo hamwe n'ububeshi abahinga bakurikiranira hagufi politike ya washington bakeka ko trump yari kumuha ikigongwe c'umukuru w'igihugu ariko igihe yariko aja mw'ibohero trump amenyerewe kwandika cane ku rubuga rwiwe rwa twitter nta n'ijambo na rimwe yapfuye yanditse yangitse kuri yanditse ku rubuga rwiwe ku vyerekeye ivy'uko uwo bahoze ari somambike agiye mu buroko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo moise katumbi yatangaje ejo kuwa mbere ko azotahuka mu gihugu c'amavukiro ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka itatu yaramaze hanze y'igihugu asigura ko agiye gutanguza urugamba rwo kurwanya abashaka guhindura ibwirizwa nshingiro yahoze ari buramatari w'intara ya katanga yabwiye amenyeshamakuru ko azotahuka kubana n'abanyagihugu biwe kubahoza imibabaro batewe n'ubutegetsi ndetse agashobora no gukina politiki politike abegereye mu kwezi kwa kane sentare yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yaciriye katumbi umunyorore w'imyaka itatu ku vyaha vyo kunyuruza amafaranga bituma aca asubira mu bubirigi yemeye ko azoguma mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko atazoja muri leta ya perezida felix tshisekedi katumbi yavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi kwa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri muri na cumi na gatandatu aja kwivuza hanze sentare y'irubumbashi yaciye imucira umunyororo w'imyaka itatu amaze ukwezi avuye mu gihugu radiyo ijwi ry'amerika isambana na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi ry'amerika mukunda ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze mu bucagucagu bw'uno wa kabiri hafi y'isoko ry'ahitwa mu gahoromani ni mu gisagara ca kabuga ahari ububiko bw'isoko ry'imyumbati ndetse n'imashini zifashishwa mu gusya iyo myumbati hahiye haratokombera kugeza ubu hakaba hataramenyekana icateye y'uwo muriro inkuru turaza mugenzi wacu asumta kaboyi yanyarukiye kabuga kuturaba kuturabira uko vyifashe
amazu umunani n'ibyuma bashesherezamo yahiye nyine n'imodoka yahiye yari iparitse hariya nayo yahiye ubona y'inyuma yahiye nuko bitari kugira nyine umuriro watwitsemo imbere uru ni urusaku rw'imodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye iki gice cya cyatangiye gushya nka saa kumi na mirongo ine nyine ngo byahaye hano mu byuma ubwo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari nijoro byaduteye impungenge twari dufitemo imari nyine urabona nta wakoze natwe twari dufite impungenge tuvuga tuti turasanga byahiyeho hano niho isoko ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye ibi bikamyo ni nk'icya karindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakubye umuriro wenda aho bigereye barazimya iki gice cyahiye cyari cyegereye isoko rinini ryo mu gahoromani hafi yo mu mujyi wa kabuga cyari icy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo nyiri uyu mutungo habarugira alex bakunda kwita murokore avuga ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro aha hantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma dukoramo n'akawunga ariko z'abaturage bisanzwe hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba cumi na bine njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho ariko ku mana birashoboka inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya ndashima ngo nta muntu wari wagafunguye nta muntu nkeka ko mu makuru mfite nta muntu wagiriyemo ikibazo kugeza ubu abari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko iyi nkongi y'umuriro yabahombeje alex habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibi bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni magana atanu imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro ariko kugeza mu masaa atanu imyumbati yari itarazima icyaka imyotsi yari igicucumuka mu gace iyo myumbati yari irimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa masaka nsengiyumva vincent nawe wari uri ahabereye impanuka yabwira ijwi rya mbere ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro ariko bakeka ko yatewe n'amashanyarazi ntabwo turamenya icyaba cyabiteye gusa icyo tuzi cyo ni uko nta wari ucanyemo nta nubwo bari bagatangiye gukora ikindi ni uko hari hari umuzamu gusa ubwo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane mu nsinga zaba zitari zensaye neza ahangaha ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza hari abatangiye iperereza yego nibyo kugira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye ahangaha urwego rwa ribu narwo rwahageze rutangira iperereza rege nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze hari n'ababyitiranyije n'isoko rya gaharomani murabona isoko riri ku ruhande aha naho umuntu ku giti cye witwa murokorero afite ikibanza imbere y'isoko yari yarahashyize ibikorwa bisabiye uburenganzira ibyuma bisya ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba aha ngaha ni inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushya ahagana saa kumi n'imwe za mu gitondo ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare ariko kugeza mu ma saa tanu bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati nubwo abari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashijwe guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu gahoromani asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi arakeneye tuve ngaho i kigali tubabwira iby'abarundi amakuru y'u rwanda turazaduhave tuyagaruke ko hanyuma umuhari mpuzamakungu urwaruka rw'abarundi mouvement international de la jeunesse burundaise watanguje isekeza wise mpoza nguhoze usigura ko ari isekeza ryo guhuzanya amarira yatewe n'indiyane uburundi bwagiye buracamwo kuva bwikukira kubwo urwaruka ruhurikiye muri uwo muhari nta bwoko na bumwe butabuze mu ntambara zagiye ziraba mu burundi ari naco gituma ku bwabo atanumwe yarakwiye guta umwikomo ku wundi ahubwo bose bari bakwiye guhozanya amarira bakaronderera hamwe ubutungane inkuru ya mugenzi wacu i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi muvuma international de la jeunesse burundaise canke mijebe mu mpfunyapfunyo y'igifaransa uhurikiyemwo urwaruka rwo mu bwoko bwose mu rwandiko uwo muhari washize habona uvuga ko uburundi bwabonye amahano y'ibiheta hafi icumi kuva bwikukira gushika ubu ku bwabo baba abatutsi abahutu canke abatwa bose barahaburiye ababo daniel ngendakumana atwara igisata c'uwo muhari mu rwanda mijebe yemera ko abapfuye bose igihe bapfiriyeko cyose ikibanza baguyemo cyose n'icyo bahowe cyose yaba abishwe bahogwa ko bamuka mu bahutu cyangwa bamuka mu batutsi bose ni abana b'uburundi uburundi bwarabuze twese twarabuze icyo dukoze rero turahojeje ababuze inshuti turakomeje abarokotse turaremesheje imfubyi n'abapfakazi bose tunabatera intege ngo ntibihebure aho niho urwo rwaruka ruri mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu rwanda no mu buganda rwafatiye mu gutanguza icese isekeza gwise mpozanguhoze ngendakumana yabwiye ijwi rya amerika ica iryo sekeza rigamije isekeza mpozanguhoze ni isekeza ryugururiwe abarundi bose abamuka mu ntara zose mu moko yose na cyane cyane ababuze ababo ijya myaka yose mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo itandatu n'icyenda mirongo umunani n'umunani mirongo icyenda na gatatu n'iyindi myaka yose yakurikiye mirongo icyenda n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo nyine tutayisize inyuma benshi bahitanywa n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa abandi bahitanywa n'ibyaha byo mu ntambara abandi bahitanwa n'icyo bise acte de genocide abo bose ni abantu bo kwibuka nk'abarundi bapfuye bazira uko baremwe cyangwa ibyumviro byabo ko umwe wese yokumva mugenzi we amarira afise uwundi akumva uwundi gutyo bakaremurukiranira ku mitima ibyagwiriye i burundi bibabaza abarundi bose kuko twabuze abarundi twese ni sekeza ridufasha kubabarana kumva ububabare bw'abandi tubanze duhozanye amarira dufise kwanza turonderere ubutungane hamwe tuzogeraho twemeza twese ntibikongere pirijamesa ubwo rwaruka rwiyumviriye ko rwoshiraho igihe co kugandarira abarundi bishwe muri ivyo bihe vyose imbere yuko habaho itariki imwe yo kwibukirako n'icibutso kimwe gihuza impande zose nk'uko amasezerano yarusha abitegekanya ku bwabo umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wari ukwiye kwihutira gushiraho iyo tarike e, turagandaye kuva ku itariki mirongo inani zitandatu z'ukwezi kwa kane kugeza itariki mirongo irindwi n'itandatu z'ukwezi kwa gatanu tuzoshobora kandi tugandare ku itariki cumi na zitatu z'ukwicumi tugeze ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi ku cumi na rimwe ibyo bihe byose rero abarundi b'umutima babyumva bifatanya natwe mu kwambara ikintu cirabura kwifatanya n'abandi bose baba barabuze muri icyo gihe
naho mutuba musangiye intara muvukamwo ubwoko mwamukamwo naho atakindi kintu mwamusangiye ni ugufatana mu nda nk'abarundi nk'ababuze twese uwo muhari wifuza ko ababuze bose boja hamwe bagasaba ubutungane kugira ngo uzo kwagirwa n'icaha azobihanigwe yamara ntiwanka nuko hobaho ikigongo c'ikivunga mu gihe abarundi bokwiyemeza kuvavanura n'ubwicanyi bwama bwisubiriza uko imyaka cumi iheze ababikoze eh, turabaneguye barahemukiye uburundi n'abarundi kandi nabo nyene barihemukiye kuko eh, baramenje eh, ariko rero nitwo ca dufatira mu kivunga mu kwagiriza aba n'abandi nta na hamwe bizoshika kuko n'ubutungane abantu baharanira ntibashobora kuburonka mu gihe bafatira abantu mu kivunga ntihagire umuntu ashobora kuzira icyo atakoze ko umwana w'uno munsi ashobora kuzira ibyo sekuru biba yarakoze mu mirongo irindwi na kabiri canke ubundi atana ico bapfana akicwa bizira agatotezwa bizira akanangazwa ibyo nibyo twebwe tudaha ikibanza ubwo rwaruka ruvuga ko rushaka kubaka uburundi bushasha buzira amacakubiri aho yo bafatiye hose rurimwo amoko yose rukaba rubwizwe ahanini n'abahunze pyekarave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indwi yahariwe isekeza ryo gukomeza umutekano wo mu mabarabara irakomeje ku isi yose igihugu cy'u rwanda gitanguza iyo ndwi kuri uno wa mbere abo vyega batangaje ko bahangayikishijwe n'ibitigiri biri hejuru z'impanuka zicibonekeza mu mabarabara atandukanye nko mu mwaka uheze abagera ku majana na mirongo itanu barahitanywe n'amasanganya mu bice bitandukanye vy'u rwanda inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa muri iki cyumweru isi yose yahariye umutekano wo mu muhanda u rwanda ruravuga ko ruzashyira ingufu kuruta ku kwigisha abayobozi b'ibinyabiziga hagamijwe guhindura imyitwarire yabo ubutegetsi bw'u rwanda bwishimira kandi bugashimirwa byinshi bumaze kugeraho ku nzego zitandukanye ariko buracyahanganye n'ibibazo by'impanuka zo mu mihanda ziri ku mubare munini sipi felix namuhoranye umuyobozi wa polisi wungirije avuga ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani impanuka zahitanye ubuzima bw'abantu magana ane mirongo itandatu na batanu zigakomeretsa abandi magana atandatu mirongo itanu na bane mu gihugu hose umuyobozi wa polisi wungirije akavuga ko impamvu nyamukuru ishingiye ku myitwarire mibi y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda bamwe muri bo barangwa n'uburangare umuvuduko ukabije ubusinzi n'ibindi muri iki cyumweru mpuzamahanga cyahariwe umutekano wo mu muhanda polisi y'igihugu ndetse na minisiteri y'ibikorwa remezo bagasaba abakoresha umuhanda guhindura imyitwarire ku ruhande rw'u rwanda iyi gahunda izafata igihe cy'umwaka wo kuberekera mu cyumweru kimwe bwana jean dodier wihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu aravuga ko baje gusanga ubukangurambaga bw'igihe kirekire bugira uruhare rukomeye mu kugabanya impanuka iki cyumweru twapanze ngo twahisemo ko tugira none ibyumweru mirongo itanu na bibiri umwaka wose kuko twasanze iyo dukoze nka safety week twasanze byonyine ubwabyo impanuka zigabanukaho mirongo ine ku ijana turavuga tuti ariko ko dukora icyumweru kimwe tugashyiramo ingamba tukigisha hagabanuka impanuka mirongo ine ku ijana twabigize umwaka noneho reka tubigira umwaka twigishe bihoraho igihe kinini dufate igihe kinini turebe ko twagabanya impanuka nibura makumyabiri mirongo itatu ku ijana bwana uwihanganya akongeraho ko ibyo kwigisha nibinanirana hazafatwa ingamba ziyongera ku zisanzweho iyo mubwiye umuntu kugabanya umuvuduko ntabyemere ariko noneho ugashyiramo supigabana kugira ngo niyo bwaba atabyemeye noneho bize kumuforosa kugabanya umuvuduko ibyo bigira akamaro ubu noneho turavuga ngo tujye noneho muri za moto nabyo dushyiremo za supigabana tumanaginga ibyo bakora mu gihe imyitwarire itabyemeye atabigabanyije habeho ikoranabuhanga rituma bigabanuka ibyo ni byo tubona tuzakora hejuru yo kwigisha hanyuma noneho hakazaho no guhana igihe abantu batabikoze izo ngamba zose ariko ingamba ikomeye cyane ni ukwigisha kugira imyitwarire ihene umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda john bosco kabera akavuga ko ingeri zose z'abakoresha umuhanda zigomba gukangurirwa kwirinda impanuka hagamijwe ko abantu batakomeza kuzitakariza mu buzima bwabo muri iyo byumweru mirongo itanu na bibiri uzareba abantu bose bakoresha umuhanda barimo abatwara ibinyabiziga barimo abanyamaguru nabo barimo ingeri nyinshi harimo abana harimo abandi bantu bagenda mu muhanda kugira ngo bahugurwe mu by'ukuri imyitwarire irusheho kuba yahinduka ariyo mpamvu rero muri iyo gahunda ndende hazahugurwa abamotari murabizi ko batwara abantu hazahugurwa abatwara imodokari zitwara abantu nanone zitwasiteri zijya hirya no hino mu ntara ndetse no mu gihugu hazabaho guhugura abana b'amashuri mu mashuri tukabasangamo hazabaho guhugura n'abandi bo mu mashuri makuru ndetse na za univerisite bakabasangamo bakababwira imyitwarire ibyo bemewe n'ibyo batemewe ndetse bakagira gahunda ihamye yo gushyira ubuzima bwabo mu maboko uretse impamvu z'ubusinzi uburangare n'izindi zikunze gushyirwa mu majwi ku bayobozi b'ibinyabiziga nka nyirabayazana b'impanuka hanavugwa ikibazo cya ruswa aho bamwe bajya gusaba ibyangombwa bigaragaza ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo maze bagatanga ruswa umuyobozi wa polisi wungirije cp namuhoranye avuga ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani birukanye abapolisi mirongo irindwi na barindwi bo mu rwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda bazira ruswa avuga kandi ko abashoferi ijana na mirongo itandatu bafunzwe bazira gutanga ruswa mu muhanda bivuze ko byibura umupolisi umwe yakiriye ruswa z'abashoferi babiri mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana igisa n'amananiza mu bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga bikarangira ba nyirabyo bahisemo gutanga ruswa icyakora umuvugizi wa polisi kabera akavuga ko ayo mananiza ntayariho nta mananiza arimo ibi bintu bisigaye bikorwa mu buryo bugaragara ngira ngo ibijyanye n'amasaha mwarabyumvise byarakemutse usigaye bwukinga bugacya ukagenda abantu ahubwo bakwiye kujyana imodoka mu igaraji azi yuko imodoka ye ifite ubuziranenge kugira ngo ye gutinda abapolisi bagize uruhare muri ruswa bo barirukana numva bakwiye kureba iby'imodoka zabo zibareba zikwiye kuba zifite ubuziranenge noneho na polisi nayo ikareba abapolisi bashobora kuba bajya muri ibyo bikorwa byo kurya ruswa ariko bakaduha n'amakuru n'ababizamo cyangwa bibasaba kugira ngo polisi irusheho kuba yabafatira ingamba umuvugizi w'igipolisi aremeranya n'uyu mushoferi wo muri koperative yo gutwara abagenzi rftc wemeza ko abonamo impinduka zigaragara hari ukuntu hazaga nk'ibinyabiziga bishaje noneho nyir'ikinyabiziga akaba yatanga ruswa kugira ngo abone kontorore tekinike ariko ubu byaravuguruwe ubu kontorore tekinike ikora neza amasaha menshi kandi rwose iyo wujuje ibisabwa urayihabwa nta kibazo nta n'amananiza abaye impanuka zo mu muhanda ziza ku mwanya wa munani mu bitwara ubuzima bw'abantu ku isi ku isi yose kandi harabarurwa abasaga miliyoni bahitanwa n'impanuka mu gihe abandi babarirwa muri miliyoni mirongo itanu zibasigira ubumuga u rwanda nka kimwe mu bihugu bikigaragaramo impanuka nyinshi rwemeza ko mirongo inani ku ijana ziterwa n'imyitwarire mibi ariko intumbero ni ukuzigabanya ubuyobozi bwimakaza umutekano wo mu muhanda niyo nsanganyamatsiko ku rwanda kuri iyi nshuro hirindwa ko hatakomeza gupfa byibura batatu ku munsi bazira impanuka zo mu muhanda bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali bagira ubusa arakenuye tugume ku makuru yo mu karere aho ihuriro ry'abacuruzi b'amamodoka mu gisagara ca goma bamagana imikorere mibi y'abakoresha ku mupaka y'abakora ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo bavuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yongera ku misoro isanzwe kandi ntibahabwe n'icemeza ko bayitanze Claude Ganza Munyamagana mugenzi wacu akorera Goma na Rwanda araduha inkuru irambuye asosiyasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa goma aserve mu mpine hamwe n'umuryango ruca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo iyo amaze kwishyura imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa purake bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu ariko igitangaje kandi kibabaje abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka dgda bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhe inyemezabwishyu baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga ashobora kuba amadolari magana arindwi magana inani igihumbi se cyangwa n'arindwi iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya dgda ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa sidonia world aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro abikwa hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara nubwo bimeze bityo ariko aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa goma bababwira ko ari bo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bitaba ibyo kigafungwa uyu ni john mahembe uyobora ihuriro aserve ushobora kuba wakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa bukavu kasindi cyangwa mahagi ariko wagera hano igoma abakozi ba dgda bagafata imodoka yawe bavuga ko itakorewe igenzura bihagije ushyize mu gaciro wahasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kireba uwagitumije nibo ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe ubucuruzi bwacu burahomba bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa goma ariko nta gisubizo barabona ngibi bimwe mu byo basaba guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u rwanda na kongo hubahiriza itegeko ry'imisoro ku mupaka cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa sidonia world kandi bukaba bukoreshwa kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa sidonia world gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko kimwe no kwirukana abakozi ba dgd bagaragaraho amanyanga gushyiraho amananiza no kurya ruswa ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka guhirima kw'igihugu n'ibyizana ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu umunyekongo mugenzi wawe no gukunda igihugu cyakubyaye igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo ariko tukaba tukitura kuba indashima claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana arakenuye inkuru yiwe mushobora gusubira kongera kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya turahana agahindukira yamara imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ko mu bucagucagu bw'uno wa kabiri hafi y'isoko ry'ahitwa mu gahoromani mu gisagara ca kabuga ahari ububiko bw'isoko ry'imyumbati ndetse n'imashini zifashishwa mu gusya iyo myumbati hahiye haratokombera kugera ubu ntiharamenyekana ico bacateye uyo muriro mwavyumvise kandi mu ntango za kino kiganiro muhari impuzamakungu urwaruka rw'abarundi mouvement international la jeunesse burundaise watanguje isekeza wise mpozanguhoze usigura ko ari isekeza ryo guhozanya amarira yatewe n'indiyane uburundi bwagiye uracamwo kuva bwikukira kubw'urwo rwaruka ruhurukiye muri uwo muhari nta bwoko na bumwe butabuze mu ntambara zagiye ziraba anaco gituma atanumwe yarakwiye guta umwikomo ku wundi ahubwo bose bari bakwiye guhozanya amarira bakaronderera hamwe ubutungane muyavugwa naho ku mugabane wa afurika atari mu rwanda no mu burundi imigambwe itatu ikomakomeye muri afurika y'epfo yarangije ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora ategekanije kuno wa gatatu aho abayirongoye bagiye kugabura amajwi mu miliyoni mirongo ibiri na zitandatu z'abanyagihugu batavuga rumwe umugambwe uri ku butegetsi ya nc umugambwe alliance democrate hamwe na combattant pour la liberté économique barangije imyamamazo mu mpera z'indwi heze johannesburg ku mugwa mukuru w'ubutunzi nibwo haduciye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kucumviriza yakoze Fasil Gebeyu hamwe na Engineer Audrius yatwaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe tuzongere ejo ntaho twahereye
Je vais t'épouser, devant tes parents je vais t'honorer.